بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برمسكنا كدقدمي في جهيس أو واي سينا رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسيه barumsa shanan dabre keessatti waa'ee lola badrii dubbanne inni kunis insha allah xumura waa'eema lola sanii eega akka seenatti dubbannee xumurree irraa baane faa'iduma lola sanirraa waan fayyadanne tokko tokko irra deebinee waliin laalla barumsa dabre keessatti rabbiin akka namaa tumsu dubbanne namni inni tumsuuf ammoo gabroota rabbii akka tahe tuma rabbii kana argatuuf waa kudhan akka nama barbaachiftu waa kurnyan kanarraa takka yoo dhaban akka tuma rabbii namni hin arganne yoo kurnyan kana ammoo walitti qabatan akka rabbii yeroo hundaa namaa tumsu bakka hundattu akkaataa hundaanu nama hundayyuu san keessatti bal'inaan dubbanne waraana muslimaa ka madiinarraa dhufe keessatti haalli tumsa rabbii ittiin argatan hunduu keessa wali qabame kurnyanuu dubbannee turre waraana qureesh ammoo ka makkarraa dhufe ka kaafira xabi'aan takka haalli takka siftii tuma rabbii ittiin argatan hunduu qullaarraa taate tokkollee if keessatti hin qabne kanaafuu rabbiin isaanii tumsuu dhabaate warra muslimaatiin rabbiin tumsee isaan cabse ikwaani yoo bifoota kana wali qabatan nama hundaa rabbiin guddaan hin tumsaaf jenne darsii kana keessatti amma waan dubbannu rabbiin waraana ifiitiin namaa tumsa junuuda rabbittu jira wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa huu jedha rabbiin waraana rabbii namuun beeku isa malee jedhe waan ati waraanan seene hedduttu waraana tahee tumsa sii tahee si qarqaara barumsa kana keessatti yoo rabbiin guddaan ee jedhe waraanni rabbiin guddaan namaa tumsu waraanni rabbiin guddaan namaa tumsuun sun waraana akkamii baranna akka fakkitti waa kudhan tarabbiin warra badriitiin tumsee tarabbiin warra badriitiin nassare isii tana dubbanna yoo rabbi'ee jedhe waa kudhan tarabbiin waraana rabbiirraa tokko taate kurnyaanu tarabbiin warra badriitiin nassare isii tana dubbanna yoo rabbiin guddaanee jedhe nasriin obbolowwan yeroo garii wama namni sehuun namaa dhufa yeroo garii ammoo waan namni seeneen namaa dhufa yeroo garii waan ati jibbituun sii dhufa sadeenu ta'uun hin mala yeroo tokko wama ati teettee rabbi kadhattee rabbiirraa eegduun rabbi sii tumsa yeroo tokko ammoo waan atin eegneen akka ajabatti fidee sii tumsa yeroo tokko ammoo waan atin barbaanneen sii tumsa waan ati eegduu miti ta'ati quba hin qabne miti waan atin barbaanneen rabbiin guddaan sii tumsa fakkiin kanaa fakkeennaaf guyyaa lola badriisan yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata sahaabaatiin mari'ate harki guddaan isaanii lolan feene namuu daldala qureesh kana dhaqeetuma fudhatee waa keessaa argatu barbaade namni baay'een xabi'uma ilma nama dhakkas bakka mallaqni jiru ka waa keessaa argatan ka duuti hin jirre takkaaf bakka mallaqni keessa hin jirre ka duuti kee jiru tokko namni akka tokkichatti hin filatu hedduun isaanii lola kanan feene rabbii guddattu nuu hime wa inna fariiqan min almu'miniina lakaarihuun hagni tokko warra mu'mintootarraa lola guyyaa sanii osoo lolli hin argaminiin dura hin feene jibbanna qabanii jedha rabbiin guddaan maaliif jibban waraanni keenya waraana xiqqaa hidhannoon isaa laaftu gormuun isaa xiqqoo leenjin isaa laaftu waraanni qureesh waraana gudda'a lolaaf qophaa'ee deema nu ammoo lolaaf hin qophooyne kanaafuu yoo osoon qophaayin isaanii walin buune bilaashuma if halaakuu malee bu'aan tokkoolleen keessa hin jiruu yaadan saniifuu yeroo harki maanguddoon gugurdoon abii bakarii umarii miqdaadi warri gugurdaan kun hunduu yaada kennate yaada sanirratti gormuun achi dabarte namni waan akkasii san hin feene gabbahee dubbatuu nama jabaatti yeroo namni shan jaha kudhan ol ka'ee dubbate lola barbaanna jedhe ati lafaa kaatee lola hin barbaannochuun nama jabaatti garuu gar'aan hin feenati hedduun akkasitti miila harkisa'aa keessa deeme miila harkisa'aa lola san seenan rabbii guddatu nu wasafee maal jedhe كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون سورة الأنفال كيست آية جهفاء هدو ساني yoo laaltan jedhe warra guyyaa san lola deemu akka waan du'atti harkisanii fakkaatan jedhe miila harkisaa akkuma nama du'at deemu akka nama in duutaa kootuu qabrii hankee dhaqee ilaal jedhaniinitti akkasit deeman jedha rabbiin guddaan kumaalamma waan isaan hin feeneen rabbiin guddaan tumseef jechuudha lolli guyyaa sanii argamu harki guddaan namaa waan hin fedhiniif rabbiin guddaan ammoo isima san nasirii godhee fide rabbiin maaliif akka namni tokkolleen dandeettii ifii himanneef lola atin bu'aan tokkolleen keessan jiru halaaka hugnan qabnu dandeettiin qabnu jettee ifirratti murteessite lola san seente yoo rabbiin guddaan sii tumsee injifatte humna tiyyaan injifadheen ashiin jirture humna hinteemaa kuduraan sodaachifte humna tiyyaan injifadheen jabeenna kiyyaan achi keessaa hafti rabbiin san hambisuuf bifa kanaa waan isaan jibban san keessaa nasrii ifii fidi nasriin ikwaanii rabbi biraa waman nasru illaa min cindi illaahi alcaziizi alxakiim jedha rabbi waman nasru nasriin in taane illaa min cindi illaahi rabbi rabbi biraa malee bakka birarraan dhuftu jedhe malli kankee jabeenni kankee leenjiin tante hidhannoon tante nasrii rabbii tumsa rabbii sii fiduu hin dandeettu ka nasrii fidu rabbii gudda rabbii yeroo tokko beeki nama isa akka fadhalee nasrii ma fida addunyaa gubbatti waman nasru jedhe meelaan rabbiin nasriin hin taane jedhe illaa malee min cindi illaahi rabbi birarraa male nama biraarraa nasriin dhufuu hin dandeettuu jedhe karaa biraatiin karuma rabbii qofa'aan nasriin namaa dhufti jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala duuba mee ikwaanii waan guyyaa badriisan rabbii mu'mintoota nassare kudhan haa dubbannume kunyan sanirraa ta tokkoffa'aa maleekaa rabbi maleekaa rabbiiti rabbiin guyyaa badri maleekaa buuse maleekaa zaahiruma gabbuuse maleeka'an ummata mu'mintootaan nassare akkasuma guyyaa ahzaab فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها جل قلين ساف ورانا إسنين قر كان بوفني كان انجابسن جل قيا حنين كسيت ربي قدام ملكا قبوس وأنزلنا جنودا لم تروها سورة توبة كيست ويا سنيل أكما لولوتا سن كيست ربي قدام ملائكة في بوسي ذات من قبو أني أمة مسلمة نصرا زمن هندا بؤني نصرون إما التيمل ملائكة سنتم قبروت ربي gabroota rabbii ta rabbii ifii gabbaruu malee yakkuun beeke laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun warra rabbitti yakkine ka waan rabbiin isaan ammare qofaa guutu maleeykaa jechuun ummata ajabaa tokko dandeettii gugurdoo qiyaasa malee gugurdoo qaban tokkichi isaanii jibriil ummata guutuu nabiluuxitti ergame koola takkaan ol fuudhee samaa'ii jalaan gaye haga warri samaa'ii haasaya ummata sanii dhagayu tokko iyyansa saree isaanii dhagayu tokko samaa'itti ol kaleessee afaan gad deebise tokko qofa rabbi maal jedhe فجعل فجعلنا عاليها سافلها سورة هود كيست فجعلنا إيه فجعلنا عاليها سافلها قباقة ديبس ربي سبحانه وتعالى ملائكة تكتشت ويا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بقته مكرة طائف دكه ور طائف ركسه أشرا قد ديبئه تك اتلفه جبريل وجين yoo ati naa hayyamte gaara gugurdaa kana waliin dha'ee magaalaa lamaan kana balleessa jedheen xaa'ifiif makkallee maleekaa tokko dandeettii isaa rabbiin guddaan dandeettii akkas geettu kenneefi maleekaan duuba ikhwaanii waraana rabbiiti rabbii ifii ati kadhatanii rabbiin guddaan maleeka an qarqaare إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يرو إسن كدتني ربين إسن الراك إيبال إسن كركارو ملائكة كما توك كوال درادوبا ديما أكا ملتريت كومبو إيه كومبو إيه والمقا يعد كأكاسيسا كنان إسن كركاري كمان كركاري كما براتين كركاري كما براتين كركاري كما سدتاني إيغاسي كما شان جامد mucjizaan guyyaa san argamte hedduu ikhwaan kuma shanin gahe rabbiin walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adilla فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين كمشا لأنه أكم أفتا أكم أفتني على ما أداك أبا كأمة فكان ولتري كان ربين قدان قبوسة تكون يا سلا قالوا ربين وانا كان هدو ميسف قرمو قلوب وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم يا ربي ها قلبين تيسن قمد دي قلبين اسن قب جتي قد آبا توف ربي ورانا هجان وخنا قبوسي سن ورانا ربي قد آه كتكف آتي وراني لمتا كربين قدان يرو هندا أمة مسلمات كركار هويا سنس ربين كركار مال قلبي ورا كافرا كيس ربين قدان صدا بوسو sodaan ikhwaanii waraanni sodarra guddaan jiru namni tokko yoo rabbiin sodaa itti buuse caba osoo humna qabu caba osoo nama qabu caba osoo hidhannoo qabu caba sodaan itti buunan nama sodaan waan gara malee waan guddoo sodaa kanaan rabbiin guddaan gabroota ifii sodaa kanaan rabbiin guddaan gabroota ifii qarqaare sodaa kanaan rasuulli rabbi maal jedhe nusirtu birrucbi masiirata shahrin nusirtu birrucbi rabbiin soda'aan na qarqaare jedhe soda'aan na qarqaare deemsa ji'a tokkoo jedhe jechuun diinni kiyya ka deemsa ji'a tokkoo narraa jiru bakka jiru sanin na sodaata jedhe sun tumsa rabbiin guddaan si qarqaare si ka humna hin qabne rabbiin si sodaachisuu diina kan kee waraanni kanarra guddaan jiru sodaan saulqii fi quluubi alladhiina kafaru rucba rabbi qalbii kaafiratti rabbiin sodaa buuse waraanuma humna hin qabne xiqqaa kana bakkuma inni jirutti sodaatu waan xiqqoo miti hagammatti dubbiin akkasuma yoo namni tokko karaa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam qabate akkaataa nabi muhammad deemetti deemee karaa sanirra dhibbarraa dhibbat deeme isuma humna hin qabne kana kaafirri hunduu bakka jiru sodaata tu mucjizaa rabbiiti kama humna hin qabne laafuma kana bakka jirutti namuu sodaata mucjizaa rabbiiti waraanni sadaffa'a diina kan keetitti rabbi sodaa buuseemi si ammoo rabbi waraana kan kee rabbiin qabbaneesse sodaarraa baase gab buusee gab godhe waa tokkotti dhagayamuu dhabu qalbii si jabeessu jechuudha waraana rabbiiti qalbii si jabeessuu rabbiin waraana rabbiiti meelal guyyaa san waraana ka'ee rafu laalame nama ka'ee rafu osoo lolli dhufe kaafiraan wal dura taa'u jiran korrisee rafu إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إلى ربي يرو مقاتني سنقبت كورانا دور تعرف صداع مرة ورانا ربي تسو فالله صداعتي أكرب دينه هنك صداع تبوسه صداع انجابسه سي أمو صداع سر داباسه قلبي تنتيغ دابه إفتك أوفته إف أبدت ربي كنك أبدت صداع تكملت في الرادينة دورة تترفتها طبعتي وراني أفرفقة روبا روب ورانا ربيتي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته جل ربي ربي يرو فد بكا فدت أكاتا فد روب روبا بكا لولا سنت روبا ربي قدان سي روب روبا سي فيدو nafasi qabbaneesse dheeburraa si baase qilleensa si qajeelchee oo'a fi rakkoo si keessaa baase sodaa sirraa baasu rooba akkanaa kana rabbiin si roobee diine kan keetti roobee dhoqqee godhee harkaa balleessu waraana rabbi وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان بالله روبا سنين روبه اسنين روبا سنين اسن قهارسه dilii shayxaanaa qalbii keessaa roobni kun isin dhiqne waliyarbita calaa quluubikum wayuthabbita bihi laqdaam qalbii teessan gadhaabe qalbii teessan jabeessee faana teessan gadhaabe rabbiin waraana rabbiiti rabbiin waraana kanaan guyyaa sarra ummata muslimaatti rabbiin tumse waraanni shanaffaa rabbiin gabroota fiitiin guyyaa san qarqaare warri lachuu dhiqeenna walii argu muslimni ummata kaafiraa waraana xiqqaa tokkose warri kaafiraatis ummata muslimaa waraana xiqqaase waraana xiqqaase abdullahi ibn mas'uudin maal jedha nama tokko nama moggaa dhaabatun guyyaa badrii waan jedheen jedhe aboo jarri tun nama torbaataa moo hagam jedheen jedhe waraana nama kumaa beeka waraana kumaa kana dura dhaabatu kan akkana laalee lakkaa'ee akkana laalee nama torbaatamanaf fakkaatte abdullahi mas'uudi jedha sahaabtichi ollaa kiyya kana moggaa dhaabatu gaafadhe aboo jarrutu nama torbaatama moo hagamsi fakkaattii jedhan sahaabtichi maan naan jedha akkana laalee torbaatamaa miti nama dhibban gayan jaan jedhe jedha laalmema dubbiin torbaatama moo dhibba moo shantama dubbiin hagas taate laal ati nama dhibba sadi tahuuf beektaami waraanni nama dhibba sadii nama kaayyoo torbaatamaaf takkaa dhibba tahuu arge sodaan baddee mire jabeeni dhufee miti tumsa rabbiin guddaan namaa tumsu isaan ammoo warri kaafiralleen warri kaafiralleen warra muslimaa yoo achi as laale nama xiqqaase nama xiqqaase haga abii jahli yeroo ummanni lola dhiifnee haa baanu haa deebinuu jedhaniin maal jedhe nama dhibba tokkoo baqannee deebinaan namni kuma tokkoo jedhe nama dhibba sehan isaanis akkanatu juzuur jedhe akkanatu juzuur jechuun nama gaala tokko nyaatu dhibba tokko tun ammoo waraana rabbi rabbi maal jedhe suuratul anfaal keessatti وإذ يريكهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ربي إنما تكا تهو إسن غرسيسي إسان إسانس تكا تهو نما تكا إسن سياني إسنس نما تكا إسان سيتني مالف ربين قدانا كنا قدا أك ربين وان درا مرتيسي سنبكان غيوف أك إساني صداتنين ديبين كمسلمين صداتين رابقتين ديبين كلولي كن أرقموف ربين قدانا كنا قدا sun haga lolliin eegalame eegalolli eegalame hoo dubbiin hin jijjiiramne dubbiin akkam jirjiiramte ummanni muslimaa namuma xiqqaa sehan akka duraanii namuma torbaatamaa dhibba tokkoo sanuma sehan warri kaafiraa hoo ammoo faallaa taati yeroo waraanni dhufee wal dura dhaabate waraanni duraan isaan alaa nama dhibba tokko sehan sun dhufanii wal dura dhaabannaan waraana kuma lama itti fakkaate rifatan amma waraana duraan dhibba tokko sehan amma kuma lama tahe ambana qarqaarsa duuban dhufeef mo waraana bira itti dabalame mo amma rifannoo ta'e galame muslim namoochi laannuma torbaatamaaf nama dhibbuma kaan arka sun waraana rabbiin guddaan namaan qarqaaru lakkoofsa yoo fedhe xiqqeesse yoo fedhe guddisee sanii nama qarqaara rabbiin subhaanahu wa ta'aala waraanni jahaffa'a ka rabbiin guddaan gabroota fiitiin qarqaaru wal dhabbi khilaafa ummata kaafiraa jidduutti bu'u biyya wal haa dhabu waraana waraana wal haa dhabu namoonni wal haa dhabaniiti kun waraana rabbiiti guyyaa badri qajeelatti argame yeroo lolli achii ka'u nama gamtu lola didee hafe nama gamtu dirqiin kaasan eega ka'e ammoo waraanni namni dhibba sadii lola didee lola keessaa bahe eega waraanni dirree taskalaa'e namni dhibba sadii lola keessaa bahe jechuun waan xiqqoo miti waraana cabsiti eegasi ammoo moromee hagam geetu halkan boru wal loluu jiraatan hagam wal mormaa bulan lollamoo lolluu keessatti shakkiin waraana bu'uu waraana cabsiti kanaafuu gaafa lola ahzaab rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam namtichi saxaabicha nucaym ibnu mascuud jedhamu ummata kaafiraa san keessaa dhufee muslimi namuu sila quban qabu rasuulli rabbi nu qarqaar jedhe maaliin addaan cabse waraana kana na inni gaachi irratti hojjatee ka waraana addaan cabse isa guyyaa san hin beektin insha allah gaafa lola ahzaab dubbiin achi nu geette gaafas qajeela dubbanaa robbee jedhe akkasiiti egaa rabbiin ummata muslimaa afaan tokko godhe ummata kaafiraa ammoo afaan afaan godhee shakkii jidduu kaa'ee akkasitti sullee waraana saniin rabbiin isaan qarqaare waraanni torbaffa'a baraka baraka rabbi barakaan si qarqaara barakaan jechuun maal itti barbaade wama xiqqoo takka tasilaawamaa bu'aa guddoo hin qabne rabbi barakaa kee kaa'ee waan guddoo godha mi akkan faana sun fakkeennaaf fakkeennaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo ummanni kaafiraa dhufe lolli eegalame cirracha harka tokko akkana gad jedhanii cirracha fuudhanii shaahatil wujuh jedhanii cirracha kanaan darbatan cirrachi kun ummata kuma tokkoo san hundaa ila seene funnaan seene afaan seene ka ila seene cirrachi guddaan dhufee ila seene gamta akkasi rakkisa maal loltane dhaabattee ila hoqatu male ka funnaan seene haxxisoo si buuse ka afaan seene siisu qufaasisa namuu bakka takkaa dhaabateetuma ilafii hoqatuufu qufa'uufi haxxifatu gore waraana rabbii kun subhaanallah waraana rabbiiti maal silaa maaltu dhaga'a miti waan fedhe unu darbani eenyu dhile nama hundaa keessi buusuu danda'a kanaaf rabbi maal jedhe وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يرو درب تسن أتوان دربني ربيت دربتي جد حركما كان كيمالي بركان تأنو تربي إلتا إلى نما هندك سكيت سن بركما ربي قد آتي جد بركان راوني قياسا أرقامي أبي جهلي نما بيكما أبا ورانا أبا درتا وراناتي nama qajeelatti muraasni tokko ka haalan leenjii gugurdoo qabu uffataa fi hidhannoo jajjabduu qabu santu isa eega jedhan aaduma saatu haga maal jedhan yeroo lola abal hakam namuu itti gayuun dandayuu itti kalaayuun dandayuu jedhan innis ammoo nama lolatti nama jaba nama humna qabu nama namni gugurdaan jajjabaa yoo itti qajeelanii nama laafan itti qajeeluu hin dandeenye isa kana namni ajjeese hoo gurbaa xiqqaa tokkota ajjeese gurbaa xiqqaa tokko mucaad ibn camr ibn iljamuux jedhama umriin isaa hagam waggaa kudha sadi mee rabbii keessan sodaadhaa dura taa'aa waraanaa ka innuu kumaandoosa hagam jab'aa dhiirtitti qajeeluu hin dandeenye abiijaahil ka ammoo waraana qureeshirraa waraanni hagni irra jab'aa marsee dhaabatu akkamitti mucaan umrii kudha sadii deemee ajjeesuu danda'amee rabbii keessan sodaadha barakaa rabbiiti tun barakaa barakaa rabbiiti mucaad maal jedhe yeroo walachii ka'ee dhaye takkittii dhaye miila isaa dabarsee miila kutee miilli abiijahli guddichi sun mucaan laafan sun dhaye takkitti maan kutee dabarsa waan malaatiin tun tun barakaa rabbiiti eegas yoo inni kufee miilli jalaa cite mucaan kun ka ollaa isaa ka waliin dhaabatu kun mucawwad ibnu cafraa jedhama waggaa kudha afur dhufee haga hafellee kuffisee dabarse tun baari ikwaani amma wallahi tun barakaa rabbiiti rabbitu waan fedhe si qarqaara barakaa rabbiiti tun waraana rabbiiti rabbitti humna tantee diqqittii tan mucaa diqqicha kana keessa rabbi barakaa kaayee waan guddoo san akka inni jiigu waraana jaarsa een kanarraa eessa baheen mucaan kun eessa bahe ajjeesee malee bara rasuula deebi'e alayhi salaatu wassalaam lachuu waraana rabbiiti kun ikhwaani waraanni saddeesso'o manaama oojuu manaama rabbiin manaaman nama qarqaaroo fedhe manaamaan mee akkan faana yoo rabbiin waan gaarii manaama keessa si qarqaarse si garsiise inna sarantaa si garsiise garaan nama jabaata yoo ammoo hin cabxaa badiin si buutee namuun du'aa nama garsiise namuun sodaata rabbiin wama fedheen nama qarqaara waan inni naman qarqaaru sanirraa tokko manaaman nama qarqaara mee gaafa gaafa badrii kana maaltu argame manaa mohit argame ee wallahi manaa mohit argame manaama lamattu makkatti argame ummata kuffaaraa san keessatti manaamni lamaan sun oojuun lamaan sun waraana kaafiraa cabsurraa qooda guddoo fudhatte oojuun duraa nama tokkotu fira rasuula rabbiiti alayhi salatu wasalaam kaafira juheym ibnu sult ibn abdul ibnu muxalib jedhama juhayy ibn sult ibn muxalibiin kun manaama arge maal arge nama wahittu farda yaabbata gaalan deema gaala harka qabatee farda yaabbatee dhufee magaalaa makkaa seenee jedhe yeroo inni seene namni hunduu magaalaa keessaatti yaa'an jedhe manaaman arge beeka ammataniin osoo loleen argamin dura arge waan kana nama wahittu jedhe farda yaabbatee gaala harka qabatee cehee magaalaa seene jedhe yoos ummanni martuu itti yaa'e jedhe itti yaanan maal jedhe jedhe utbaa ibnu rabiican du'ee jedhe namuu rifate jedhe shaybaa ibnu rabiican du'ee jedhe namuu rifate abulxakam ibnu hishaam abijahlii kana du'ee jedhe umayyaa ibnu khalaf du'e jedhe warroota guyyaa san du'e hundaa maqaa lakkaa'e ajaa'iba rabbii kanaati bara kun warroota guyyaa badri badri keessatti du'e sun manaama san keessatti oojjuu san keessatti namtichi kun arge ganama lafaa ka'e oduun magaalaa guutuu qabatte magaalaa guutuu qabatte yeroo abiijaalli oduu taan dhagaye dallane guddoo maal jedhe nabiyyii warra banii abdulmuxalib kana baan amma gosa rasuulaatii namtichi amma oojjuu arge kun kun dheengadda waan rabbittu waan odeessedhe waa haasa'e asii ariine kulleen amma san nuxee galee jedhe dallane ojuun tun akkasitti facaate mee rabbi sotaadha namni ojuu tana dhaga'ee yeroo gabaabduun boodatti duullee argame lolaa ka'aa jedhaniin ka oojjuu keessatti ati duutee itti himan mi hagam takka qalbiin isaa laaftu hagam takka rifannootu maaltu itti dhagaamame waraana rabbiiti kun subhaan allah waraana rabbiiti oojjuun lammataatis adaadaa rasuulaa takkattu aatika binti abdilmuxalib maqaan isii aatika obboleettii abbaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam mushrika isiin tun ulamaa'in gariin eegasii boodaran islaamteedhanii garuu qowliin raajihaa kufrima keessa duute isiin tun ati kan ati kattu hojjuu arge torbaan torbaan lolli badrii kun argamuu hedu dura torbaan tokko keessatti hojjuu tan agarte isin eenyu ta hojjuu gartu atika atika adaada rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam isitu arga hojjuu maal garte ikwaanii hojjuu wahii gartee ganama lafaa kaatee obboleessa sii abbaas bin abdulmaxalibit ergitee na dhaqqab jetteen yoo inni dhufe koota boodu hojjuu ajabaa eda arge hojjuu tana sid odeessaa koottu jettee adda baaftee hojjuu taanitti odeessite isaan lamaanuu mushrikaa beekaa jare lamaanuu maal jetteen yaa obboleessa kiyya eda manaama ajabaa arge manaamni an eda arge sun guddoo na rifachiise mee manaama kana sit himaa nama biratti hin himinii dhoksi jedheen jetteen hayyanatin jedheen manaama kaanatti miti maal jetteen nama wahittu farda yaabbatee seenee jette fardaa miti gaala yaabbatee namni wahii seene jette makkaa osoo deemu dhufee makkaa dhakkaa dhaabate jette yoos iyye jette iyya'aa seenetti yeroo inni iyye namni hunduu itti yaa'e jette yeroo nu itti yaane maal jedhe jette yaa ummata jallatoo qabrii teessanitti kootta guyyaa sadi keessatti qabrii teessanitti guyyaa sadi keessatti koottaa nuun jedhe jedhe ummata jallatoo qabrii teessanitti koottaa guyyaa sadi keessatti jedhee dabree guddoo rifadhe jettee yeroo hagana jedhe nu biraa deemee moggaa taanirra bahee ammallee magaalaa achitti lallabe moggaa birattis ni lallabe moggaa hunda gara hundayyuu dhaabate akkasitti lallabee guddoo rifadhe jettee abbaas dubbiitaan dhageenya rifate yaa obboleettitti yaa'edheen kun manaama ajabaatii nama tokkotti hin himin jedheen achii ka'ee inni namtichi saahiba isaa tokko jira waliid ibn cutbaa kana gaa cutbaa ibn gurbaa isaa waliid ibn cutbaan ka lola keessatti abbaafin illeen waliid ibn cutbaa kanaa wal argan osoma haasawan dubbiitaan dhoksuu dadhabee itti himi namadhin himin jedheen akki dubbiin ficaatun beekta akkana nama tokkotti himte namatti himin jettaa inilleen ka biratti himee si biran dabrin jedha dubbiin akkasuma deemti atii yeroo duraa kun yoo atin dhoksuu dadhabde eegasi dubbiin dhokattii yaadin ati waliidin kun ka'ee abbaa fi cutbatti himi abbaa nama biratti hin jedheen sulleen ka biratti hime osoo deemtu dubbiin abii jahli bira geette abii jahlin dallanee kana duraanuu manaa makaanuu guddoo irraa dallanee miti kanarraa amma qiyaasa malee dallane qiyaasa malee dallane dallanee kaabaa dhufe yoo inni kaabaa dhufe kunoo abbaastu kaabaa xawaafa godhu jira abbaas abi jahil abbaas yaamee isaan lachuu mushrikumaa beeki waan jedheen abbaas jedheen yeroo abbaas as laale abboo isin warra abdulmuxalib dhiirti teessan hunduunu nabiyyime yetti amma dhiira bira dabartee dubartiin teessanillee nabiyyummaa eegaltee miti jedheen warri kun lamaan seenatti ikwaani guddoo wal jibbaa beekaasi kana beekuu yeroo hundayyuu warri abdulmuxalib kun zamana kana dura namni aangoo qureesh keessatti irra guddoo qabu isaan amma ammoo warra banii makzum ka abijaahilii kanattu gabbaate warri kun akka mootummaa duraatiif mootummaa boodaa jechuu fakkeenyaaf jibbanna jidduu jira haga nagaa itti gammaduu barbaada maal jedheen isin warri abdulmuxalib duraan dhiirattu rabbi nu ergatee nabiyyi rabbii jedhee tana haasawa amma ammoo dubartittu eegalee jedheen tana haasawu dubartii teessantu eegalee jedheen yoos abbaas akka naman dhaga'iniif odhe maaliif akkana jette jedheen hin dhageenye jette waan atikaan hojjuu arge jette haasortuun dhageenye jedhe maal jetti mee jennaan bara akkana jetti akkana jetti guyyaa sadi keessatti gabba haa qabrii teessan kootaa dhaqaa nuun jetti waan ajabaa jedheen ammoo jedheen waan gootan jedheen ummata araba yoo guyyaa sadi keessatti wanni koottaa gabbaa haa qabrii teessan dhaqaa nuun jettu wanni duula nu baasa guyyaa sadi keessa yoo nu mudatuu baatte araba hundaa walin yaamee barreessinee barru araba keessa gosti irra kijibdu warra abdulmuxalib tahuu barreessinee kacba fannifna jedheen kun amma diina kan kee yookaa miidhame garti bar hin hambiftuun guyyaa tokko oole lama oole guyyaa sadaffaa qophaa'eedha waraqaa fi qophaaffate maanguddoo arabatti ergate dhaamsa dhaamate ummata waliin yaamatee galgala san haga duun dhiitu eeguu barbaadoo guyyaan sun dhumate guyyaan sadi dhumeemi ummata waliin yaasee waraqaa katabuu barbaade isa kasanii qophaa'u jiru guyyaa sadaffaa guyyaa tokkoffaa oolanii guyyaa lammaffaa oolanii guyyaa sadaffaa namtichi abi sufyaan erge kun eenyu maqaan isaa damdam ibnu camri alghifaarin ka abi sufyaan achi as ergee beena qureesh oduuna irraa dhaqqabsiise dheen kun dhufee magaalaa keessa dhaabatee iyye اللطيمة اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث ندكبة ولين كيس ندم كوتا بها بها بها أتشتي دبين هفتي نمو جولة في قبعي ربي كيس صلاة إخواني قال لا لا ورانا تقو كما نام هجانا جو كانت أجايب الراك أبو guyyaa sadi keessatti qabrii teessanii koottaa gabbahaa du'a silaan dhumtani jedhanii itti manaamanii guyyaa sadeen kana keessatti yoo koottaa gabbahaa jedhanii gabbahe mee waraana kana maaltu itti dhagayama watakka osoo achi hin gahin cabe kun qaatu cabse waraanni rabbi waraanni rabbi kun kam ammoo hojju manaamuu xiqqaasantu cabse rabbiin waan ifii fedheen namaa qarqaara kisraan gaafa lola qaadisiyya akkasitti ka cabu arge dura taa'an waraana isaa rustum akkasi ka cabu arge hiraq akkasi ka waraana isaa cabu arge akkasi dhigaa ikwaanii rabbiin waan fedheen nama qarqaara manaamnis waraana rabbi irraa tokko jechu waraanni saglaffaa ka lola badriisanii rabbi qarqaare waraana ajabaati waraanni saglaffaaf kurnyaffaan ka ajabaan ka saglaffaa abijahli abijahli waraana rabbiiti wamaa yaclamu junuuda rabbika illaahu isattu nama hundaa dirqee akka namni tokkollee manatti nafne ka namu achi dhaqee achi du'u godhe dirqee waraana rabbiiti dirqee as yaasee hundaa dhiibee achi dura fidee ifillee waliin achi du'e waan inni umayya ibni khalafit hojjete isin odeessee miti waan ajabaa ta'e inni hojjete cutbaa ibnu rabiica kana hagam wallolan waraana rabbi irraa tokko waraanni kurnyaffaa kanraa boodaa waraana abii jahli illee nama ajabsiisu sun maal shayxaan shayxaanis waraana rabbiiti rabbiin bari waan ifii fedhe rabbiin waraana godhe as deebisa maal godhe ummata qureesh kana yeroo duulaa bahanii makkaa keessaa gabbahan sodaatanii deebi'uu barbaadan maal sodaatan gosa banii bakri ta ollaa isaanii jirtu gosa tanan nu adhee ijoollee madhaamaatii nu harkaa balleessaa duula akkan baane jedhan lolli hafee miire akka lolli kun hin hafneef sheexaani dhufe sheexaan ammoo haqiqaa dubbii bar waan isin tahuu heddu fuuldura hin beeku sheexaan garuu inni maal argate humna zaahiraa kan arga waraanni kuma tokko waraana xiqqaa achi jiru isaan fixuu hin dandayaa yaada inni bifa ilma namaa fakkaate suraaqaa ibnu maalik maanguddicha jedhamu beekamaa san isa fakkaate inni kun sayyida banii kinaanaati bakriin tulleen kinaanarraa tokko akkasi dhufee anan nagaa isinii kenne gosti sun dhuftee isinin tuqxu jedheen hagas qofaa miti anilleen isin wajjin deemaa lola nama isin wajjin seena qarqaarsa waan barbaachisu hundaa isinii fida in dhaabatin aa ardha guyyaa keessanii deemaa jedhee namni dubbatee ummata kaase tokko sheexaana osoo ummanni sheexaanan se'u suraaqaa se'e eegasii dubbiin ifa baate suraaqaan lolan dhaqne suraaqaan gandafii jira eegasii dubbiin ifa baate osoma lolli deemu yeroo lolli dhufee lolli wal seene maleykan rabbii gad duudde shayxaanni maleykaa arge maleykaa garaan rifate inni maleykaan beekaa mire rifate rifatee lola keessa duuba baqate baqate baqate osoo baqatu namticha kaafiraa tokko haaris ibnu hishaam jedhanii irra dhufe dhab godhee qabe haaris aboona gadhis hin baqadha hin baqattu edheen kan baqatta maal lola nu seensifte lolaa nuun jettee baqattaa edheen inni eenyu see suraaqaa see yaa suraaqaa kana dabeessaa ate kana hagana mara dabeessaa edheen aboona dhis nagadhis nagadhis jedhe odoo jedhu kuffise harkaa baafate harkaa baafatee maal jedheen innii barii'un minkum innii araa maa laa tarawna innii akhaafu allaha wallaahu shadiidu lciqaab innii barii'un minkum ani isinkaa qulqullaa jedheen homaa walitti hin qabnu homaa isin hin beeku nan beektan jedheen nu garagara innii araa maa laa tarawna waan isin hin agarre arganee malika rabbi argeenii innii akhaafu allaha rabbi sodaa sodaa ta aakhiraan tin ammana halaaka allahu shadiidu lciqaab achii baqatee haga baqatu bahara seeni jedhu duraan hoore namni duraan ummata kaase tokko isa rabbi maal jedhe وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم ربي الشيطان دور الله دبيت نتببريكسي لولا كان لولا أكم هناك أبدني ورك ورا لاف أرض أيو باتن ورك أنا لفراد أبم سيفتني أرض دابتين أجلني لا غالب لكم اليوم نمسن إنجي فتنجلو أرض من الناس اللي بنا مرة وإني جار لكم أن اللين سوجين أبدا فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله إني أخاف الله والله شديد العقاب شيطان الدنيا في آخرة اللي هو جيني ساكسو دلنا ما سينسيسي بدنا ما سينسيسي هجرنا مرة أقول الله يدوب دوبنا مرة رابطة يروهن دا أكسو ربي مدام مالي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يا أبو ربي كراء دي اسم قرسيسة قرآن اسم يبوسة نبي اسم التئرقة نقع أفضل أدان اسم يباسة waan hundaa isinii ibse anilleen dhufe awwaaf waa walgarre waa isin dirqe waa waan tokko qalbi mateessan keessatti waan tokko himee bareechisee tarabbii ta ilaan gartan tana dhiiftanii tiyya qabattanii maal waan gartan dhiiftanii waan hin garree qabattanii homaan an haalatinaa jedhan anilleen isin fayyadu arra isinis homaan an fayyaddanii namuume namuuta isaatiin haa rakkatuu jedhan innii kafartu bimaa ashraktumuuni min qabl إن الظالمين لهم عذاب أليم شيطاني آخرة قفا كسيمت سن آخرة قروا الدنيا اللي كسر كنافوان كنافا فكاتون ربي قدان ورانا كنان أمة إفي نسري قافة بدري وصولو لبدري كان فتنين بود درة واتوكو دبتون بكتنا تجاري إخواني واني دبنو warra qabanii booji'an kana nama torbaatama hedduu isaanii mallaqaan akkaf bituudhan akka mallaqaan akkaf bitan godhan namoota qabamerraa abbeeraa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam abbaasittu wajjin jira abbaas inni yeroo san muslima jedha garuu zaahira isaa wani muslima tahuu isaa namni beeku hin jiru garuu haadha mana isaatiif ijoollee isaatiif hojjetaa isaatiif ganduu hunduu muslima abbaas duula warra kaafiraa wajjin dhufe achitti qabame rasuula rabbii takka hin deemne abbaas rasuula rabbii wajjin dhaabate qarqaaraa ture yeroo warra ansaaraa kanaaf rasuulli rabbii waliigaltee aqabatti godhan namni wajjin dhaabatee gormuu rasuulaa tahee warra san wajjin dubbate abbaas warri ansaaraa hunduu isa qajeelan beeka kanaafuu guddoo kabajan yeroo abbeera rasuula rabbii ka isaan akkasitti beekan sun booji'ame ansaarri guddoo rifate rifatanii abbeera rasuula rabbii boojinee deemnaani haaga lakkifnuufii jedhanii saalfatan ammallee maal jennaani isaan gallakkisaan hin jenne akkam goonee gallakkifne jedhanii saafatan rasuula rabbitti wal madhatanii dhaqanii maal jedhaniin yaa rasuula rabbi ilma obboleettii teennaa ilma obboleettii teennaa jechuun akkoo abbaastu ansaara warra warra khazraj bani najjaar gosa najjaar jedhamtu warra khazraj keessaa ansaara jechuudha akkoo isaati kanaaf maal jedhan ilma obboleettii keennaa abbeedhaan keenya jenneen gama ifirra bahan laal gara isarra hin baane gama ifirra bahan abbaas ilma obboleettii teennaa abbaas nu gallakkisii nu hayyamii warraa fudhatuun maletti bilisoomsinaa jedhanii san rasuuli rabbi alayhi salaatu salaam didan waan ummanni kun qabu waliin qaba jedhan ilaala ikhwaanii abbaas abbeeraa rasuula rabbi ka rasuuli rabbi haalan jaalatu kan rasuula rabbi inilleen haalan jaalatu manni isaa guutuu muslima isa ammoo islaamina isa zaahira namuu hin beeku dubbiin tun hojjetuu dhabnaan rasuula rabbi dhini dhaqe yaa rasuula rabbi an muslima horiin irraan fudhatinii nagaan lakkis jedheen zaahirri kan kee kaafira mushrika mushrika waliin duula dhufte baaxina kan kee rabbittu beekaa jedhe zaahira kan kee kana laalla ati mushrikaa waan ummanni if bituun if biti jedhe yaa rasuula rabbii an muslimaa beek jedhe ammaa miti duraanu muslima san rabbittu beekaa nun beeknu jedhe yoo muslima taate rabbii kan keetirra xobsii bakka waan sirraa nu fudhanne kana rabbittu bakka sii buusa hayaga waan gootu yaa rasuula rabbii mallaqa ooqiyaa digdama mallaqa guddaa mallaqa zahabaa wahii ka'an deemuun lola keessatti narraa adhame sannaa deebisaa jedheen sanillee itti dabalee waan biraatti dabalee saniin if bitechuusaa rasuulli rabbi alayhi salaatu salamaa jedheen sun ganiimaa rabbiin guddaan nu hire boojuu rabbiin guddaan nuun badhaase sun haqa kan keetii miti horii waan qabdu waan qabduun if biti jedheen yaa rasuula rabbi an horiin qabu jedheen horiin qabdaaf bitinaa horii takkan qabu jedheen hunan qabu waan jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo lola deemtu haadha mana kan keetii niitii tante wajjiin dhaamattee horii zahaba guddaa hagas gayu bakka akkana akkanatti owwaaltanii yoo an du'e ijoollee tiyyaawwanni jiruu isaanii isii gaya horiin achi jira jetteenii yoo jiraadhe anuun deebi'a yoo du'e akkasitti ijoollee achirraa guddis jetteeni akkas hin goone jedhen yoos maal jedha ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah wallaahi namni tokkolleen kan waliin jiru hin jiru jedhe san anaaf niitii tiyya male namni tokko ka yeroo san wajjiin jiru ka waan san keessa quba qabu tokkolleen hin jiru jedhe rabbii guddatu sii hime jedhe maal jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam si qofa'aa miti jara lama ta fira kan keeti ijoollee lama jara lama ta obbolowwan isaa dhalan tokko noofal ibn xaarif xaarif ibn abdulmuxalib gurbaa xaarif ibn abdulmuxalib noofal jedhanii kaafiraa innis duula keessa qabame kun ammoo caqiil ibnu abi aalib ibnu abdulmuxalib obboleessa caliyyiiti caqiil innis lola keessa qabame jara tana lamaanillee biti jedheen atummaan yoos maal baasare fidaa nama sadii baase jechuudha ifii baase ka jara lamii baasa wanni kana an dubbadheef ikhwaanii mee adaalaa hagam geettuttu achi keessa jira laala jarri tun amma obboloon isaati obboleessa aliyyiitiif obboleessa isaa jarri lachuu obboloon isaati kun abbeeraa isaati silaamee mootii zamana keennaa kan odoo taate fira isaa kana akka ummata kaan laalutti ilaale ummata kaan nama garii osoo warraan fudhatiin gallakkisee beeki nama waan qaba nama miidhama nama hiyyeessa akkanaan gallakkisan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam garuu ummata wal qixxeessuu laalame tumsi rabbiin guddaan isaanii tumseef tokko san nama hundaa wal qixxeesse rabbiin guddaan isaan ol fuudhe wanni guddoo nama barbaachisu namni dura taa'an ummataa tokko fira isaatiif nama fira isaan ta'e gosa isaatiif gosa biraa walqixxeessee saba isaatiif saba biraa walqixxeessee amantii maatii tana laalee nama hundaahuu mirga isaa kennuu nama barbaachisa rabbiin guddaan tumsa fiitiin nu haa tumsu waraana fiitiin rabbiin guddaan nu haa qarqaaru karaa irratti rabbiin guddaan nu haa tiksu بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم